money and I'm getting another day a lot of pounds, 750,000 naira. 750,000 naira, I don't do. Una see your number, your account, your phone number, when it linked to your account, that phone number when it linked to your account, not be everybody then they give them out. Be careful. If you be say you get phone number and that phone number is linked to your account, no dey give that kind number to anyhow person den una see this link wey be say dem go entice una click this link click the some una una dey take take eye dey see link click this link click this link una go go click before you know dem don get una information when money start to dey disappear for una account una start to dey cry you fit get two line use one line as official line wey be say everybody fit get but the one when e be say e has to do with your bank account keep am for one corner then una see this text message wey be say dem dey send dey give people text message wey be say dem dey send give people e get some kind text message wey you go just wey you go just get dem go write unknown unknown then you no go see anything you go just see download if you mistake click that download all your information yeah dem don get am before you know your money go start to dey disappear dey disappear i i believe say na wetin to this woman and if you look that bank now wey be say this woman go as as as it take talk and she said the first time the basically 500 the basically 500000 comot for her account she cry go bank Chiweze Williams. The name is Divine. Divine Chiweze Williams. That is the name of the person. And the account number is right here. The only problem is that it's in the Kuda, Kuda Bank. Ah! There is no Kuda Bank in Asaba. I don't know where to go and look in Kuda Bank because I did not make this transaction. I did not send 750,000 to Divine Chiweze now is just how to reach out to um, um, Kuda because I'm in Asaba and and there is no um, there is no Kuda there's no Kuda bank in Asaba. If not, I would have gone to the bank because even if I'm to go to um, court to get court order, I will need a place to submit the court order because Kuda doesn't really have physical bank. Okay, so three weeks ago, yeah, that's um, May 22, I think last that's May 22. I was still with my phone. Let's just say these phones, my ATM card were still with me. Only for me to get a debit alert of 500,000 there. Monday morning, I rushed. I rushed to my bank. Even before I went to the bank, I called customer care that uh, Saturday that a transaction was done in my account. I'm talking about three weeks ago, just three weeks ago. Monday, I rushed Mark back. When I when they tracked the whole thing, they said the thing was done from up. I'm like, up? okay, can't you guys trace what is going on? They said they cannot do anything, that I have to go and go, go and get court order. I went to police station to go and report the matter. From police station, we went to court. They were able to, after a few days, we were able to get court order because the name, uh, the name and the phone number of the person was in the transaction. For that 500k, Lawa Jubril, that was the name of the person. I went to um, Access Bank because that last that last month on was Access Bank. I went to Access Bank and then I we submitted the court order. The account was blocked you guys should tell me now where do I now submit Kudas? Oh, because the name is here. After that, I went to my bank, I changed the whole details. Even they gave me new new ATM card. This thing is not even up to two weeks. I changed my app, I changed everything, my login details, my password, everything. I'm getting a debit alert. Try the whole night. I never even work out go anywhere. I just a wake up. I just a wake up. Oh. this transaction was done exactly 9 a.m. That was when this transaction was done, June. And the name of the person is Divine Chibwezie Williams Kuda Bank. I did not authorize any transaction. I don't even have someone I'm paying 750,000. Let me even say, okay, maybe I, I did a transfer and then I mistakenly sent to another bank. My phone was in my locker, just in my bed space where I sleep. past my room to this very morning. Immediately I got the transaction. I went to my bank straight. I rushed to the bank this early morning to go and know what is going on. And they're saying that the transaction was done from app. How can you say the transaction was done from app when I did not authorize any transaction? My people know, hey, eh, not be smart, you know. Make everybody they very, very careful for this Nigeria. This video wey be so una wan watch so my people. This lady wey be say sotey dem scam am whether na for eh, we no know how she just dey money just dey disappear comot for her account This video wey be say i dey do now my people. some of the things wey be say i go tell una make una dey very careful una see your number your account your phone number when e link to your account that phone number when e link to your account no be everybody Then they give am out be careful if you e be say you get phone number and that phone number is linked to your account no they give that kind number to any anyhow person Then when I see this link where be say then go entice una click this link click some una phone another take take I dey see link click this link click this link una go go click before you know they don't get una information when money start to disappear for na account na start to cry any number wey be say i give out that number in no link to my account i won't do it so if you they watch me no give your number your phone number when it link to your uh, bank account no give am out keep am to yourself you forget get two line use one line as official line where be say everybody forget. get but the one when it be say has to do with your bank account keep it for one corner then una see this text message wey be say dem dey send dey give people text message wey be say dem dey send give people. e get some kind text message wey you go just get dem go write unknown unknown then you no go see anything you go just see download if you mistake click that download all your information yeah dem don get am before you know your money go start to dey disappear disappear i i believe say na wetin happen to dis woman and if una look that bank now wey be say dis woman go as as as e take talk am she say the first time dem gbescale 500 dem gbescale 500000 comot for her account she cry go bank she cry go bank go go cry give dem The matter dem still dey do dey do dem even three trace the person for port harcourt everything now five 500000 wey be say dem withdraw for the woman account she don she don spend more than two hundred thousand just to arrest the person both the money wey dem pay give olopa for logistic everything she never finish that one she dey her house jejeje 700000 if yam na she dey cry so my people. make una watch this video no dey carry dey click link to your to your eh, no dey carry dey click link any link you see you click no give out your phone number when e has to do with your bank account na this one